even if those people then be the best of people to him, even if dem be the closest of people to him, the reference for this we talk na im wetin allah tell us inside suratul mujadala quran chapter fifty-eight verse twenty-two say. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوان ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هو Allah tell us say you no go see anybody wey be say true true true true true him believe in God and him believe say Allah go resurrect am on the day of judgment make he come dey take as close friend make he come dey take as friend the people wey be say dem dey wage war against God dem dey wage war against God message dem dey wage war against God messengers even though if those people be their papa whether na their pikin whether na their brother whether na their family member allah say the people wey we dey talk be the people will be say kataba fi qulubihim iman Then get faith Then get true true faith in god وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ruhin جَنَّاتٍ wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al allah can strengthen them allah can't give them strength in their faith by the time we they can meet god allah can make them enter paradise where we see different rivers of things we would like will flow under that paradise we they live radiyallahu anhum allah they pleased with them waradu anhum and because they themselves then they pleased with god ulaika hizbullah This people they talk them be the party of god allah in hizballah make everybody go know say the party of God, and then will be successful in this life and in the hereafter and on the day of judgment, on the day of resurrection. My brother, I pray, oh, make Allah guide you so that you can be following commandment. go The part of taking God as one and make you know the worship anything except God. No be thing we God create. Oh. Now only God, true God, you worship make you know say that part na be my letter ibrahim na be the part of abraham abraham in worship god He no take anything as god and ta'bud allah mukhlishan lahu din that part of abraham na be the part of say and ta'bud allah person they worship god mukhlishan lahu din make person they do the act of religion make person they practice in your religion mukhlishan lahu make it a drum sincerely for God. Maybe say because he won't get something. They can't say that thing they for mosque, mosque. Maybe say because he needs something. No, Mokhe Salahuddin, he go did worship God solely and sincerely for God. And the same way we God tell us about this same thing, we God tell us about Prophet Abraham. Now the same thing God command every other human being to. وَخَلَقَهُمْ لَهَا God create us, say, make we worship Him and make we follow in judgment. كما قال تعالى Just like God tell us inside Al-Quran chapter 4 verse 36 say واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا wa'budu allaha wa la tushriku bihi shay'a make una worship God alone make una no worship anything alongside with God or make no worship anything except God whether to shiriku be his shay'a and make no dey associate things with say they no be God make no associate them. make una no join them with God say they also be God فإذا قيل kila ما الأصول thalatha. by the time way you don't know this now you suppose come know that three fundamental and important messages التي يجب على الإنسان معرفتها we be say e dey compulsory upon every human being whether you be muslim or whether you be anything you be if provided you be human being it is compulsory for you make you know these things fokol the three na say ma'arifatul abdi rabba make you know your god wadina the manual of life with the god don't give you make you follow We be the religion of islam wanabiyahu and sallallahu alaihi wasallam and make you know the messenger of god We god don't send to you make he come explain make he come live the life of that manner of life down that person you know muhammad sallallahu alaihi wasallam prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam now we won't go into those three things we talk al aslu al awal the first one we will don't talk ma'rifatul rabb make person know Allah, make person know him creator. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا رَبُّكَ If someone tell you, say, now who be your God? فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي among the things you would tell them about God, you say, Rabbi Allahu Lady Rabbani, Allah, and I my God, We say, He creates me, He can nurture me, He make me they live. وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ Now He can make all the whole thing We did for this world, We did different life, We did this world. جَمِيعَ He can make them they live too. وَهُوَ مَعْبُودِ Now this God, now me I worship. Laisa li ma'budun siwa. Me, I no get any other God where I feel worship or where they worship except God, oh, except Allah. What the come to ta'ala. The reference for this 9b, which Allah teach us, say, make you they do, make you they say. Insa Suratul Fatiha, chapter 1, verse 2. Where Allah tell us, say, Alhamdulillahi Rabbil alamin. See, make in servants, make we the talk, say, Alhamdulillah. Alhamdulillah. All praise and thanks and adoration and reverence, everything, all these things, they belong to Allah, the Lord of the world. Allah, like the Lord. Anything else, no be Lord. Anything we be seen then create, we be seen that God create, we be seen a woman born. Anything we really created, you know, be Lord, and you know, be Lord. Not only Allah, not only God, not the Lord. وكل من سوى الله عالم and anything we do except god every other thing we be part of this world na dem supposed suppose worship god wa ana wahid min dhalika alalam and me too Are they among the people who be say suppose to worship god because everything we in this world suppose worship god if someone can even ask yourself say how you go take know your god how you take know allah we you worship fakul you go tell am say bi i know allah with the different and different kind signs of things wey god put for this world wey you go know say this world e get someone e get one person wey be say na him be the chairman e get one person wey be say na him dey control am bi ayatihi wa makhlukatihi go say e make you let them know say you know allah through him signs wa makhlukatihi and the things wey you say he allah create wa min ayatihi al-layl wa an-nahar wa shams wal qamar and among the things wey be say dem be signs of the things we go direct you say this world he gets one creator nine the be one nahar day and night as in the alternate between themselves wa shams wal qamar sun and moon and every other thing we god create wa min makhluqatihi and among the things we see, say god create as samawatu as-sab'u wal arduna as-sab'u na say the seven heavens and seven world wama fihinna and the things which say that they inside all these seven heavens and earth wama bainahuma and the things which they between them what they live the reference for this one I be the thing we Allah tell us say ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن I mean, ومن آياته and among the signs of God then be they have night and day usually then they alternate then they change to the other as appropriate time we God on decree for them come up and sun and moon self they be among the signs of God. La tesbiru lishams wala come qamar. Allah tell us say make we know worship anything, make we know bow down to sun, make we no bow to moon wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna Allah say usjudu lillahi alladhi khalaqahunna make human being make we the worship and make we the bow down to Allah wey say khalaqahunna na him create all these things in kuntum iyyahu ta'budun if na true true say na God na him we go the bow down to no be anything else Allah tell us this one inside Al-Quran Surah Al-Fusilat Quran chapter 14 1 verse 37 and Allah tell us inside this one. Another evidence, another reference, and be waiting Allah tell us inside chapter 7 verse 54 say إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيفا يطلبه حفيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام Allah na him be on our creator and na him be the one wey be say him dey sustain una him dey provide for una fi sittati ayam he create earth and heavens fi sittati ayam he create them within six days thumma stawa ala al-arsh after that time he come stay on him throne with the way way befitting majesty yogoshila ila nahara allah because come dey make uh, night and day they dey alternate Ya yaqulubuhu hasisa wa shamsa wal qamara wa nujuma musakharatin bi amrihi allah say sun and stars musakharatin bi amrihi They dey among the things wey be say he compel to him commandment allah lahu al-khalq wal amru allah tell us say na him na him dey do creation the authority to create wal amru and to give command will be with him Now only him get am Now only him get that authority the right to create wal amru and to give command allah say na him no tabarakallahu rabbul alamin allah say he allah the lord of the worlds tabarakallah allah tell us say oh allah he na him be the most high Allah, nine be Rabbul Alameen, nine be the Lord of the worlds. Or Rabb, another name or another meaning we Lord get, name be Al Ma'bud, person we see we supposed to be worshipped. What the little Ta'ala. The evidence and reference for this one, I mean, which Allah tell us in Isaiah chapter 2, verses 21 and 22 say,